Kun wixata hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Wixata eebila kudha shan bara kuma lamaaf digdamii afuratti mooltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa keessummeessituun keessan an tuujubee horaati. qophiilee keenya har'aa keessatti ka dhiyeessinu keessaa addi bilisummaa oromoo qorannoo ajjeefamuu angawaa dhaabbatichaa battee urgeessaa geggeeffamaa jira jedhamerraa yaaddoo akka qabu ibsee jira maaraatooniin boostonitti geggeeffamaa jirutti atileetonni itoophiyaa sadarkaa tokkoffaaf lammaffaa ba'aniiru aramaan bocee yookaan imbocci jedhamu naannoo oromiyaa keessatti miidhaa dhaqqabsiisaa jiraachuun gabaasamee jira hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin afeeraa amma gara oduutti dabarra.
Akka moltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti himu aan mitiquuf qaaduuti. Bulchiinsa mootummaa naannoo Gaambeellaa aanaalee addaa Bejeroo fi Itaang keessatti rakkoo nageenyaa uumamee ture hordofe hooggantoota dhimmicha waliin hidhata qabu jedhamuun shakkaman kudha afurii fi namni dhuunfaan tokko to'annaa jala oolfamuu hoogganaan biiroo koominikeeshinii naannichaa ibsan. hoogganaan biiroo koominikeeshinii naannichaa obbo Ujuluu Giiloo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin namoonni to'annaa jala oolfaman godinarraa hanga aanaatti gulantaalee bulchiinsaa keessatti aanga'oota kan turanii fi jeequmsoota uumamanii turan keessaa harka qabaachuutti shakkamanii dhimmi isaaniis seeraan ilaalamaa jedhaniiru. jeequmsa aanaa addaa beejoor keessatti gaafa bitootessa 26 bara 2016 ka'e qabeenyaa fi lubbuu namootaa baduuf sababa ta'e keessaa harka qabu jedhamuun namoonni shakkaman. hooggantoota godinaa lamaa fi kan aanaa shan to'annaa jala yommuu oolfaman haaluma wal fakkaatuun aanaa addaa itaan keessatti namoonni jeequmsa kaasuun shakkamanii seeraan barbaadaman akka hin to'atamne danqaa ta'aniiru kan jedhaman hooggantoonni torbaa fi namni dhuunfaan tokko to'annaa jala oolfamaniiru haala jeequmsa gaambeellaa keessatti qorannoo taasisuu isaanii sagalee ameerikaatti kan himan obbo boggaalee aliigaaz walitti mufannaan kan jiru saboota anyuwaa fi nuweerii gidduuttidha jedhanii jeequmsoonni saboota lamaan gidduutti deddeebi'anii ka'an sababoota hawaas diinagdee haa qabaataniyyuu malee irra guddeessaan garuu aangoo siyaasaa waliin wal qabataa jedhan tarkaanfiiwwan akkanaas yeroof furmaata haa ta'aniyyuu malee furmaata waaraa. hin fidan kan jedhan obbo Boggaaleen marii siyaasaa fi araarri uummataa taasifamuu akka qabu himaniiru jechuun finfinneerraa Gabra Mikaa'el Gabra Madiintu gabaase.
Sababa daangaa deebisuu jedhuun hidhattoonni naannoo Tigraay raayyaa Alammaaxaa bakkoota garaagaraa humnaan to'atanii jiru jechuudhaan bulchiinsi raayyaa Alammaaxaa beeksiseera.
Bulchiinsa yeroo Alammaaxaatti kantiibaa kan ta'an obbo Haayiluu Abarraa akka beeksisanitti bitoota sadii bara kuma lamaaf kudha jaarraa kaasee guyyoota jiran keessatti humnoonni naannoo Tigraay irraa hidhannoon dhufaniiran haleellaa raawwataniin namoonni lama du'uu fi sadii immoo madaa'uu ibsaniiru. Itti dabaluunis humni waraanaa hidhannoon socho'u kun raayyaa allaamaxaatti ganda addis biraan guutummaa guutuutti gandoota akka taa'oo, cegaraa, qalqalaa fi. ceemaa roommoo walakkaanii fi bakkoota koosimaa jedhamanis to'ataniiru jedhaniiru kantiibaan magaalaa raayyaa allaamaxaa galgala kana ibsa sagalee ameerikaaf kennaniin mootummaan federaalaa xiyyeeffannoon bakkichaaf kenneeru gadaanaadha jedhaniiru mootummaa naannoo amaaraarraa hanga ammaatti dhimma kanarratti wanti jedhamee hin jiru bulchaan bulchiinsa godina kibba tigraay obbo haaftuu kiroos naannichatti walitti bu'iinsi hamaa ta'e hin jiru jedhanii raayyaa allaamaxaa irraa kanneen jeequmsa kakaasan dhufnaan waan jalqabedhas jedhaniiru dhimma kanarratti gama mootummaa federaalaarraa ministeera koominikeeshiniirraa akkasumas kan naannoo amaaraarraa deebii argachuuf yaaliin taasise naaf hin milkoofne jechuun dasseerraa masfinarraa geetu gabaase.
sanbata darbe jechuun eebila shan bara 2016 akka lakkoofsa itiyoophiyaatti lammiiwwan alaamaaxaaf naannoo isheerraa buqqaan gara qe'ee ofiitti akka deebi'an akkasumas waliigalteen nagaa piriitooriyaa hojiirra akka oolu ka gaafatu hiriirri nagaa magaalaa mahoonii keessatti geggeeffamee jira. hiriira sanatti aansuudhaan naannoleen tigraayif amaaraa naannoo itti waldaangessan naannolee falmisiisoo ta'an keessatti hidhattoonni naannoo amaaraa dhukaasa banuu isaanii qindeessitoonni hiriirtichaa himataniiru bulchaan yeroo kan magaalaa lammaaxaa obbo haayiluu abarraa buqqaatonni irra hedduun qe'ee ofii isaaniitti deebi'aniiru deebi'uu kan barbaadaniif kan hafe yoo jiraatanis deebi'uu danda'u jechuudhaan deebii kennaniiru. itti dabaluudhaanis kan dhukaasa bane hidhattoota tigraay jechuudhaan himannaa qindeessitoota hiriirichaa kan haalan obbo haayiluun ammas naannolee to'achuu isaanii dubbatanii jiran. gara oduutti nutti ennaa dabarru immoo itoophiyaan buufata waraanaa naannoo addaan citte somaaliilaandi keessatti akka ijaarrattu soomaaliyaan hin eeyyamtu jechuudhaan aangawaan olaanaan soomaaliyaa tokko dubbataniiru.
jimaata darbe kana ministeerri haajaa alaa somaaliyaa alii umar akka jedhanitti karoora itoophiyaan buufata waraanaa ulaa galaanaa somaaliilaanditti ijaarrachuuf qabduuf soomaaliyaan hin eeyyamtu jedhani garuu immoo buufata galaanaa kan daldalaa marii biyyoota lamaanii irratti hundaa'uun eeyyamuu fi mallas jedhaniiru biyyi hulaa galaanaa hin qabne itoophiyaan ji'a amajji darbe keessa somaalii laandirraa lafa qarqara galaanaa kiiloomeetira 20 kireeffachuuf waliigaltee wal hubannaa erga mallatteessiteen booda moqaadishoo. waliin wal dhabdee dippiloomaasii keessa galaniiru soomaaliilaand soomaaliyaarraa addaan cituun erga bara 1991 irraa kaaste kan ofiin of bulchitu yommuu ta'u addunyaa irratti garuu biyya beekamtii hin qabnedha soomaaliyaanis waliigalteen wal hubannaa soomaaliilaandii fi itiyoophiyaa gidduutti mallattaa'e kun fudhatama kan hin qabnedha jetteetti wal dhabdee soomaaliyaa fi itiyoophiyaa gidduutti mul'ataa jiru salphisuuf jecha keeniyaan jibuutii fi igaad waliin. Jibuutii fi Igaad waliin mari'achuun wixinee hulaa galaanaa biyyoonni naannichaa kanneen hulaa galaanaa hin qabne fayyadamoo taasisuu irratti yaada dhiyeessuu ishee ministirri haajaa alaa keeniyaa kamisa darbe ifoomsee ture. Ministirri haajaa alaa Soomaaliyaa Alii Omar Rooyitersitti akka himanitti Itoophiyaa fi Soomaaliyaan gara mariitti seenuun dura waliigaltee wal hubannaan Somaaliilaandii fi Itoophiyaa gidduutti mallattaa'e erga ifatti haqameen boodaa jalan. Itti dabaluunis Soomaaliyaan yaadonni mariif dhiyaatan hanga abbaa biyyummaa walabummaa siyaasaa fi tokkummaa biyya keenyaa kan eegu ta'e Soomaaliyaan guutuutti mari'achuuf fedhii qabdis jedhaniiru. Dhimma kanarratti yaada gama Itoophiyaan jiruuf dubbii himaan ministeera Haajaa Alaa biyyattii gaafatamanii deebii hin kennine.
haleellaa iraan israa'el irratti raawwatte hordofee wixata har'aa pireezidaantiin faransaay imaanuweel maakiroon ibsa kennaniin iraaniif israa'el gidduu haalli jiru akka hin hammaanneef biyyi isaanii waan danda'ame hunda ni taasifti jedhan.
haleellaa diroonii fi misaa'ilotaan iraan sanbata darbe galgala israa'el irratti fudhatte ilaalchisuun pireezidaantiin faransaay imaanuweel maakiroon wiixata har'aa televiziyoona. bfm fi rmc waliin gaaffiif deebii taasisaniin biyyi isaanii faransaay haalli iraaniif israa'el gidduu akka hin hammaanneef waan danda'amu hunda ni taasifti jalan itti dabaluunis israa'el gara jeequmsaatti deemuurra iraan adda akka baafamtu taasisuu qabdi jechuun gaafataniiru chaanselarri jarman oolaaf shoolt wiixata har'aa ergaa wal fakkaataa dabarsaniin iraan haleellaa dabalataa israa'el irratti akka hin raawwanne akeekkachiisuun israa'elis haala kana gara hammeessuutti kan geessurraa ga'ee ishee ba'achuu qabdi. jalaniiru aangawoonni israa'el wiixata har'aa manneen barnootaa hojii akka jalqaban beeksisuun bakkoota tokko tokkotti immoo walitti qabamuun dhorkaa akka ta'e ibsaniiru miidiyaaleen mootummaa iraan akka beeksisanitti immoo sababa haleellaa israa'el irratti fudhataniif buufataaleen xiyyaara biyyattii hojii dhaabanii kan turan gara hojii idilee isaaniitti deebifamuu himaniiru hooggantoonni biyyoota garaagaraas gochaa iraan kana balaaleffachuun walitti bu'iinsichi. akka hin babal'anne jechuun akeekkachiisaa jiru hoogganaan humna waraanaa yuunaayitid isteetsi looyid oostinii fi ministirri haajaa alaa yuunaayitid isteetsi aantanii bilinkan dilbata kaleessaa hooggantoota biyyoota saawud arabiyaa tarkii masrii fi joordaan waliin dhimma kanarratti bilbilaan dubbataniiru pireezidaantii yuunaayitid isteetsi joo baayiden sanbata darbe galgala ministira muummee israa'el neetaanyaahu waliin bilbilaan erga dubbataniin booda gareen nageenya biyyaalessaa yuunaayitid isteetsi dhimma kanarratti walga'ii akka taa'anii fi naannoo michuu isaanii israa'el keessatti hammaata akka. hin dhufneefis akka irratti hojjetan ibsaniiru dubbii himaan humna waraanaa israa'el leetanaal koloneel piiter liirnar cnnnitti akka himanitti iraan dirooniiwwan 170 misaa'eloota baalastikii 120 fi misaa'eloota kiruuzii 30 haleellaa iraan irraan gara israa'elitti taasifamuu himanii baay'een isaanii iraan irraa kaan isaanii immoo yemanii fi iraaq irraa furguggifamanis jalaniiru haleellaawwan iraaniin israa'el irratti banaman kanaanis humni ittisaa qilleensarraa israa'el yuunaayitid isteetsii fi biyyoota michoota ishee biroo waliin ta'uun dhibbeentaa 99 fashalchiisuu israa'el ibsiteetti.
gara gabaasaalee keenya afanitti ceenaa addi bilisummaa oromoo qorannoo ajjeefamuu angawaa dhaabbatichaa battee urgeessaa gaggeeffamaa jira jedhamerra yaaddoo akka qabu ibsee jira dhaabbatichi har'a ibsa baaseen qorannoo kanaaf ragaawwan madaala duraati jedhe dhababsiifamaa jiraachuullee eeree jira obbo lammii gammachuu sabquunnamtiin adda bilisummaa oromoo voaf ajjeefamuu obbo battee hordofe ka to'annaa jala oolfame. oolfamuun gabaafame obboleessi obbo battee miiloo urgeessaa hanga yoonaa eessa buuteensaa akka hin beekamne himee jira dhimma kanarratti yaaliin vo'n aangawoota mootummaarraa argachuuf yaaliin milkoofne galmoo daawit dabalata qaba.
qorannoo ajjechaa qondaala siyaasaa aba'oo battee urgeessaa gaggeeffamaa jira jedhame ilaalchisuudhaan dhaabni adda bilisummaa oromoo yaaddoo akka irraa qabu ibseetu jira obbo lammii gammachuu sabquunnamtii uummataa abaa'ooti.
qorannoon jedhame nuuf yaaddoodha sababiin isaas nuti qorannoon qoratamu qaama walabaan akka qoratamudha kan gaafanne maaliif qaamnarra qorannoo nan geggeessa jedhu kun jechuun qaamni aangoo siyaasaa harkaa qabu yeroo adda addaatti. jaala kana mana hidhaatti hiraartaa ture jaalli kun hidhaa bara darbe ba'e keessaas jaallanni hoogganoota adda bilisummaa oromoo kanneen abdii raggaasaa faa mikaa'el booran faa kennasaa ayyaanaa faa qondaalota siyaasaa adda bilisummaa oromoo warra hangafarratti argaman waliinidha kan inni hidhamaa ture isaan hangarraatti haqaa haqaaqamee mana hidhaatti gurguramanii jiru inni garuu dhukkuba mana hidhaa keessatti hiraarsa isarra ga'aa tureen dirqamanii. gadhiisanii warri hangoo siyaasaa of harkaa qaban ammas taanaan qaamni walabaa adeemsa ittiin qoratu akka qoratudha kan gaafataa turre ammas taanuma jajjabeessine himanna kan yaaddesse immoo ka'umsi marnaan qorannicha garamitti akka inni haqaaqamaa jiru wantoota agarsiisan wantoota isaan miidiyaan bahanii dubbatanii fi haalota lafarratti argamaa jiran walitti qabsiisnee fi ibsa sana baafne.
ibsa isaa irraatiin abaa'oon obbo Batteen hoteela magaalaa maqii naannoo nookitti argama jedhamu hoteela abbabee giraazmaachi keessaa akka humnoota nageenyaan fudhataman yeroo kanas humnootuma kanaan reebichi ragaa akka ture eere ammoo silaa ragaa ta'uu kan danda'an jedhe eegduun hoteelaa obbo Batteen keessaa butamuun gabaafame miliqfamuun isaaniillee yaaddoo biraa nutti fideeraa jechaan ibsa isaa keessatti eeree jira.
fakkeenyaaf namoonni ragaa ta'an jedhamanii yaadamanii dhabuu. Tokko fakkeenyaaf waardiyaan gaafa sanaa eenyu akka ta'e maala eenyu eessa akka ture hoteela kanas haa ta'u wantoota sana hojiirraa wal qabatee nuni har'a uummanni of biraa dhabeera namoota kana hin jiranii jedhee fakkeenyaaf immoo miseensa maatii isaas kan ta'e mana hidhaa akka jirudha kan isin qabaachuu dandeessu kan kana fakkaatan immoo namoonni achi buteen isaanii dhabaman jechuun qaamoleen kana dura dubbifamaa turan qaamoleen qorannoodhaaf illee dubbisanillee akka isaan namoota. kana deebi'anii argachuu dhabanii odeeffannoowwan hawaasa irraa argannedha kan kana addeesse.
Obbo Lammiin kan sirna awwaalaa obbo Battee Urgeessaa booda to'annaa jala oolfamuun isaanii gabaafame obboleessi obbo Battee Miiloo Urgeessaa amma erga to'annoo jala oolfamuun isaanii gabaafame eessa buuteen isaanii akka hin beekamnellee dabalataan dubbataniiru. Abaa'oon ibsasaa irraan ajjechaan qondaala siyaasaa isaa obbo Battee Urgeessaa jaarmaya mootummootaa dabalatee qaamoleen mirgoota namoomaaf falman kanneen akka Amnesty International fi Human Rights Watch faan akka qoratamullee gaafatee jira. Dhimma kana ilaalchisuudhaan qajeelchi poolisii godina Shawaabaa garee qorannaa hundeesse. tarkaanfii fudhate jedhameen namoonni kudha sadii to'annaa jala ooluun isaanii sabaa imaaliin mootummaa kan gabaasanii turan yoo ta'u sagaleen ameerikaa dhimma kana ilaalchisuun waajjira poolisii magaalaa maqii qajeelcha poolisii godina shawaabaa bulchiinsa godina shawaabaa fi waajjira koominikeeshinii mootummaa naannoo oromiyaa akkasumas immoo koomishinii mirgoota namoomaarraa deebii haala hordoffii qorannootii fi komii abaa'oon kaase irrattillee yaada argachuuf yaalus hin milkoofne. gabaafamoo ajjechaa obbo battee urgeessaa hordofee biiroon koominikeeshinii mootummaa naannoo oromiyaa ibsa saalasiitiin ajjechaa kanarratti ololli mootummaan raawwatame jedhamu bakka hin qabu jedhe yakki kunis qaamota seeraa dhimmichi ilaallatuun qoratamaa jechuun isaanii yaadatama gabaasa sagalee ameerikaaf galmoo daawit adaamaarraa.
kan hordofaa jirtan sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Bocee yookaan imbooc jedhamee beekamu Oromiyaa haroowwan lama irratti mul'ate miidhaa qaqqabsiisaa jiraachuun ibsameera. Aramaan kun haroowwan dambal zawaayee fi qooqaatti qonnaan bultoota jireenya oomishaa qurxummii baasuudhaan jireenya isaanii geggeessanii turan rakkoof saaxiluu kanneen haasofsiisne innaa dubbatan dhimmichi kan isaan ilaallatu biiroon bishaaniif enerjii oromiyaa hanga ammaatti haroo dambalirraa hanga tokko rakkina kana furuu akka danda'eef kan qooqaa immoo gadi fageenyaan waan qabamuuf haalaan qophaa'uun waan barbaachisuuf irratti hojjechaa jiraachuu dubbata nugsuun qaama lameen haasofsiisuudhaan gabaaseera kunoo.
Aramaan bocee yookiin imbooc jedhamuun beekamu waggaa afuriin asitti Oromiyaa keessatti haroo lamarratti mul'achuudhaan rakkoo uumaa jiraachuun gabaafamee jira. Haaluma kanaan aanaalee shawaa bahaa jiddoo kombolchaa gandoota aanaa haroo dambal jala jiran sagal aanaa baatuu zuwaayii dugdaa gandoota kudha lama daangaa haroo qooqaa irras akkasuma gandoota saddeet aramaa bocee kanaan nyaatamanii jiraachuu itti gaafatamtuun biiroo bishaaniif enerjii oromiyaa injiinar miiliyoon baqqalee nu ibsanii jiru. Waajjirri kun rakkoon kun caalaatti osoo hin hammaatiin yookiin hin babal'atiin maal gochaa jira jennee gaafannee ture.
Amma ammaatti wanti hojjenne tokkoffaa uwwisa isaa barree bakka isaa ayidentifaayi goone akkasumas immoo qooqas haa ta'u dambal namoonni itti fayyadamanii jiru bashannanaaf qurxummii oomishuudhaaf akkasumas oomisha adda addaatiif kanaan fayyadaman jiranii jechuudha. Kanaafuu eenyutu haroo kanatti diinagdeedhaaf fayyadama kan jedhu san adda baasne haroo kana wajjin wal qabatee bishaan eenyuuf fayyadamaan jedhu san warra fayyadamtoota san dubbifne isaaniif kaartaa kaartaadhaan hirre sirrii mana isaanii yookaan sirrii isaanitti diinagdeedha adeematti baasan kuni keetii kun kee waan ta'eef kana qulqulleessuun dirqama keetii qulqulleessuu qofa osoo hin ta'in wal hormaanni isaa baay'ee baay'ee xiyyeeffannoodhaan yoo hordofame malee rakkoo waan ta'eef akka deeggarsaa fi hordoffii taasisanii deebi'eellee magarree akka godhan abbootii qabeenyatii hirree qooda fudhattoota hunda mariisisnee keessattuu naannoo dambal kan jirsan kaampaaniiwwan hedduu achi jira isaan walitti guurree akka humnaan bakka sanii taasisan taasifnee gara hektaara dhibba lamaaf shantamaa qulqulleessisnee nama kuma ja'atamii torbaa ol hirmaate kaampaaniiwwan digdamii saddeetii oltu hirmaate jechuudha. Akkasitti qulqullaa'ee gara tajaajila adda addaati oolee jira jechuudha.
Qonnaan bultoonni naannoo haramaan kun nyaatee jiru jiraatan rakkoo cimaa qabnaa jedhu.
Oomishtoota waldaa daraaraa jedhamna. Waldaa daraaraa oomishtoota qurxummii waldaa daraaraa. Haramaa boceetis keenya guutuu jechuudha. Amma daraarsa amma gara keenya jala guutuu qalee amma ammoo qooqaa amma ga'utti gara keenya haramaa boceedha. Kan shaffanamee nu harkaa nyaate. Wanni haramaa bocee bal'achuu iyyata bichaa bakka sassabaa dhufu irratti gara aanaatti garba aanarraa dhufne hin jiran garuu aanarraa dhufanii iyyata keenya ittuma kenninaa iyyata itti gahine gadi hin deebi'u achumatti nurra hafaa wanni isheetu waan tokko nu jiran tokko hin jiru gara olitti jechuun. Ganama laga seenuu inni nu gaa bakkuma seeraa taatanii naannee seennee nyaata arraba dibachuudhaaf yoo ta'e malee nyaata kuufanii ittiin jiruu fi jijjiiratanii hin ta'u.
Haramaan bocee kun haroowwan dambal yookiin zuwaayii fi keessumaa immoo qooqaatti mul'achuunsaa yeroo dhiyoo as haa ta'u malee iddoo bal'aa nyaatee akka jiru kan ibsan injiinar Miliyoon Baqqalaa qabatamaatti biiroon keessan maal hojjeteera isa jenneef ammas.
Ammatti wanti godhaa jirru koreetu jira. Koree olaanaa dhimma ilaallatu isteekhooldersi kan akka eegumsa naannoo ministeera bishaanii biiroo keenyaa. Bakka adda addaati koreetu jira. Koree sun torban torbanii laala dhaqe. Ji'a ji'aan hin laalla. Akkasitti deemna jechuudha. Maaliif abbootiin fudhate sunis karaa sirrii isaanii deebi'ee akka hin magarre uummanni naannawaa illee hin laala jechuudha. Akkasitti to'achaa jirra.
Biiroon bishaaniif enerjii Oromiyaa akka jedhutti haala qindaa'aa ta'een rakkoo kana dhabamsiisuudhaaf reefuu gandoota lama qulqulleessuu danda'amus qonnaan bultoonni haroo qooqaa irraa dubbisne garuu.
Miidiyaadhaanis waraabamee jira. Inni kan waraabame sun iddoo kan iyyuu hin geenye namni akkuma dubbatetti oduu bu'aa tokkoon argatin achi baan akkuma meeshaa isa koofadhe tafee hanbaree san dhabee tiriifeeraa ta'e gara kan biraa humna qabu takka saataatu lama saataatu bitatee ittiin gargaaramaa jiras.
Sochiin aramaa kana buqqisuu yookiin immoo qulleessuudhaaf taasifamaa jiru hin jiru amma wanti mul'atu hin jiru.
Tokkollee hin jiru yaa akkuma amma as nu gaafattu kana dhufanii raawwatanii qaamanis yeroo dabre nu gaafatanii jiru akkuma nama yaada siirte kanatti namni yaan daandiidhaan tokkoon tokkodha yaada irratti kennanii jiru yaadni isaanii sun ammallee gaafanni inni furmaata qabu hin jiru humniti qotee bulaan ittiin waan san kaasee raawwatee itti fayyadamuun tokkollee hin jiru. Hiikkaan qabu gandi kun wanni furmaanni itti kenname tokkichi isaatu iyyuu hin jiru waan ta'eef furmaan akka aanaa keenyatti wanti argamu natti fakkaatu.
Dhimmichi qindoomina barbaada waan ta'eef keessumaa immoo inni haroo qooqaa gad fageenya kan qabu waan ta'eef qophii barbaadas jedhu biiroo bishaanii fi enerjii oromiyaa irraa injiinar miliyoon baqqalam.
Naroo dambal xiqqoo dhiyoodha. Kan qooqaa garuu gadi fageenya waan qabuuf maashinarii illee baatee maashinariidhaan. achirraa duguguun hin danda'amu jechuudha. Garuu ammatti taa'anii ilaaluurraa maal godhuu dandeenya kan jedhu san mari'annee jechuudha. Hanga istiraateejiin lamaan kun lafa bu'ee wanti kun achirraa badutti garuu shoort act wanti goonu humna namaatiin irraa balleessuu waan jedhudha jechuudha.
Rakkinni kun babal'atee godinaalee kaanii waliin ga'uu ni danda'a sodaan jedhu jiraachuu kaasnee turre injiinar miliyoon ammas innaa ibsan.
Haalli itti deemu. Haroo biraatitti hin daddabarre naannoon biraallee akka eeggatu amma fakkeenyaaf karaa bishaan gurraachaa haroon hawaasaa karaa oromiyaa jira. Haroo hawaasaa sanitti akka hin dabarre baay'ee of eeggannoo godhaa jirra jechuudha. Booyyeen hin nyaataa jedhanii haala ittiin aramaa kana fidanii booyyeedhaaf akka nyaatatti itti fayyadamu yaaluun tutturee jira. Garuu immoo halseerummaadhaan kun hin gubata malee akkanatti hin deemamu jennee isaan illee to'achaa turre akka. hin daddabarre jechuudha. Namoota kaaniifis odeeffannoo laannee akka of eeggatanii fi battaluma margisanitti bakka tokko yoo rimuuf godhan babal'achaan bulu. Kana awweernas kireeg godhaa jirra. Miidiyaadhaan illee himaa jirra jechuudha.
Egaa hordoftoota keenyaa Aramaan Bocee kun hubaatiin ni geessisaa jiruu fi fala irratti dhaamaa jiru laalchisee qaamolee adda addaa inni haasofsiisne har'aaf kanuma fakkaata har'aaf nagaatti.
kan hordofaa jirtan as waashingtan diisii irraa akka darbu sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. dorgommii maaraatoonii boostan guyyaa har'aa dorgomameen atileetonni itiyoophiyaa siisaay lammaaf mohaammed isaa tokkoffaaf lammaffaa ta'uun xumuran. maaraatooniin rootardaam immoo dorgommii dhiiraaf dubartootaatiin abdii nagayeef isheete bakaree injifattoota baranaa ta'aniiru karaa biraatiin kilabiin baayer leverkusen seenaa kubbaa miillaa waggoota 120 booda waancaa bundaasliigaa jarmanii yeroo jalqabaaf injifachuun seenaa haaraa galmeesseera. piriimer liigii ingilizii irratti immoo kilaboonni arsenaaliif liiverpuul harka morkattoota isaaniitiin injifatamuudhaan maanchestar sitiin carraa liigicha dursuu argatee jira eebbisaa naggasaa dabalata qaba.
dorgommii maaraatoonii boostan guyyaa har'aa fiigameen atileetiin itoophiyaa siisaay lammaa dursee morkattoota isaa irraa bahuudhaan kophaa fiiguun injifannoo goonfateera atileet siisaay lammaa bara darbees maaraatoonii vaalenshiyaa haaluma wal fakkaatuun injifachuu isaas ni yaadatama atileet siisaay lammaa dorgommii kana kan injifate yoo ta'u atileetiin itoophiyaa kan biraa mahammad isaa immoo lammaffaa akkasumas maaraatoonii boostan kan yeroo sadii kan mo'ate atileetiin keeniyaa evaans chibet sadaffaa ta'uudhaan xumureera gabraatiin maaraatoonii rootardaam durbata kaleessa gaggeeffameen abdii nagayeen dorgommii kana sa'a lamaa fi daqiiqaa afurii fi sekandii afurtamii shaniin xumuruun reekoordii haaraa biyya neezerlaandi galmeesse injifannoo isaa mirkaneesse gama dubartootaatiin immoo sa'a lamaa fi daqiiqaa kudha sagalii sekandii soddomaa dorgommii kana kan injifatte atileetii Itoophiyaa Asheetee Bakareedha maaraatoonii kanaan dura bara kuma lamaaf digdamii lama kan injifate abdii nagayeen bara kana dorgomtoota isaa dursee ba'uun ture kan injifannoo goonfate fiigicha kanarratti abdii nagayee fi atileetiin Itoophiyaa Amdoo Warqi Waalaliin gidduutti falmii baay'een jabaa kan gaggeeffame yoo ta'u amma warqa lamaffaa akkasumas atileetiin Itoophiyaa kan biraa Birahaanuu Laggasa sadaffaa bahaniiru. Dorgommii dubartootaatiin maaraatoonii Rotterdam kanarratti shaampiyoonaa maaraatoonii Berliin bara 2019 kan taate atileetiin Itoophiyaa Asheetee Bakaree injifatteetti. Atileetota jajjaboo Keeniyaa fi Itoophiyaa irraa babbahan waliin falmii guddaa kan taasiste atileet Asheetee Bakareen kiiloomeetira soddomaa booda kophaawaa morkattoota ishee darbuun fiigaa turte. Gara dhumaatti saffisa ishee hir'istuus dursummaa ishee eeggattee sa'a lamaaf daqiiqaa 19 soddomaan injifannoodhaan sarara qaxxaamurteetti. Atileetonni Keeniyaa Kibiyootii fi Chiweegoo sadarkaa lammaffaa fi sadaffaa ta'uudhaan golabaniiru. Atileetiin Itoophiyaa Masarat Golaa dorgommii kana sadarkaa torbaffaa ta'uudhaan xumurteetti. Maaraatooniin kun osoo hin jalqabin dura yaadannoo Kelvin Kiptum abbaa rikoordii addunyaa kan guraan dhala keessaa du'aan boqote daqiiqaa tokkoof yaadatame ture. Rootterdamitti danqaa maaraatoonii sa'aatii lamaa fi ture cabsuuf kan kaayyeeffate Kiptum atileetota kanaan ribuu gurraachaa fi lakkoofsa dorgommii tokko kan isaaf murtaa'e kabaja yaadannoo isaaf jecha hin uffatamne haaluma walfakkaatuun walakkaa maaraatoonii beejing dilbata kaleessaa dorgomeen injifannoo qaanfachiisaa atileetii chaayinaadhaan raawwatame qoratamaa akka jiru qopheessonni walakkaa maaraatoonii beejing ibsan akka qopheessonni kunneen jedhanitti suuraan bal'inaan toora intarneetii irratti qoodame dorgomtoonni afrikaa sadii itti yaadanii atileetii chaayinaa heejee akka injifatu gargaaruu isaanii mul'ate booda. qorachaa akka jiran himaniiru viidiyoo kilipiiwwan dorgommii dilbata kanaan lammiileen keeniyaa roobert kaaterii fi wiilii maangaat akkasumas atileetiin itoophiyaa dijenee haayilu salphaatti atileetii chaayinaa darbuu kan danda'an ta'us isaan garuu heejee akka fuulduratti bahee mo'atu gargaaraniiru namni fireeshinii atileetiksii beejing irraa maqaan isaa hin dhaabne akka hidhetti qorannaa gochaa jira bu'aasaas erga arganne booda ummataaf ni ibsina jechuun himeera taateen kun marsariitii miidiyaa hawaasaa chaayinaa weeboo irratti xiyyeeffannoo guddaa kan argate yoo ta'u fayyadamtoonni tokko tokko bu'aa qaanfachiisaa ta'e kana qeeqaniiru gochi kunis atileet heejee akka qaanessus dubbachaa jiru dorgommiiwwan fageenya dheeraa biyya chaayinaatti guddachaa kan dhufe yoo ta'u qulqullinni isaa garuu fooyya'uu akka qabu xiinxaltoonni atileetiksii dubbatu odeeffannoo keenya kubbaa miilaatti eeguu dabarru gareen kubbaa miilaa baayir leverkusen hoggansummaa jaavii alonsootiin yeroo jalqabaaf waancaa bundesliigaa injifachuun seenaa hojjeteera. Baayir Muuniik waggoottan kudha tokko walitti aansuun shaampiyoonaa ta'e tures barana jalaa fudhatameera. Agarsiisa olaantummaa ajaa'ibsiisaa ta'eetiin Leverkusen bara kana guutuu morkattoota isaa caalee qabxii kudha jaanis kilaba Baayir Muuniik dursuu danda'eera. Tapha xumura waancaa bundesliigaa argamsiiste kanas kilaba Wonder Bremeniin goolii baay'ee shanii fi zeeroodhaan injifateeti. Kilabni Baayir Leverkusen erga hundeeffame waggaa dhibba tokko digdama yoo ta'u seenaa isaa keessatti waancaa kana argatee hin beeku ture. Galata Zhaavi Alonsootiif haa ta'u seenaa haaraa galmeessaniiru. Gara Pirimeer Liigii Ingiliziitti eeguu dabarru abjuun kilaboonni Liivarpuulii fi Arsenaal waancaa Pirimeer Liigii Ingilizii argachuuf qaban Liivarpuul Kiristaal Paalaasiin tokkoof zeeroon Arsenaal immoo dirree isaa Filaay Imireetitti goolii lamaaf zeeroon Astoon Viilaadhaan injifatamuun muddama keessa isaan galcheera. Taphataan Kiristaal Paalaas Ebeechi Eezii jalqaba irratti goolii galchuudhaan boqonnaa irratti kilaba isaa dursa qabachiise. Garee Liivarpuul jargan kiloobiin hoogganamu walakkaa lammaffaa irratti olaantummaa taphaa fudhatus akkuma taphoota dhiyeenya kanaa hin milkoofne. Mo'amuun kun erga Hunkulleessa bara 2022 asittis kan jalqabaate. Gareen Mikaa'el Arteetaan hoogganamu Arsenaal hanga daqiiqaa 84ffaatti goolii malee taphatus goolii Beelii fi Walkitas walduraa duubaan Astoon Viilaaf galchaniini. lamaaf zeeroodhaan mo'atamuu danda'eera. Kilaboonni kunneen guyyaa tokkotti qabxii argachuu malan dhabuu isaaniitiin kilabni Maanchister Siitii sanbata darbee kilaba Luton Taawun goolii baay'ee shaniif tokko mo'achuu isaatiin dursummaa liigichaa kilaba Arsenaal irraa fudhateera. Pirimeer Liigii Ingiliiz xumuramuu fi taphoonni ja'a kan hafan yoo ta'u waancaa Pirimeer Liigii eenyu akka fudhatu tilmaamuuf ulfaataa ta'eera. Gabaa sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef eebbisaan Nagasaa Stookholm, Siwiidin.
Fiigicha maaraatoonii boostan kanaan dubartoonni atileetonni keeniyaa tokkoffaadha hamma sadaffaa bahuudhaan mo'atanii jiru. Akkuma kanaan atileetonni bara darbe dorgommii kana moote Heelen Obrii baranas sa'aatii lamaaf daqiiqaa digdamaaf sekoondii soddomii torbaan xumuruudhaan tokkoffaa baateetti. Shaaroon Likiidii lammaffaa yommuu baatu Ediinaa Kebaalgaat sadaffaa bahuudhaan xumurtee jirti.
kalama sadi afuri kara dera mila muri kalama sadi afuri maratoni katamuri kalama sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanumaa sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan gama miidiyaa hawaasaa keenyaa nu quunnamuu dandeessu gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusarii keenya biraan haayiluu akkasumas miidiyaa hawaasaa akka qindeessitu tigisti gammee waliin kan isin keessummeesse antuu jibee horaati qophii boriin walitti deebina nagaatti bula.